Mwandanya kwumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tukahera kuyagezweho irya nino kw'isi na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
mwaramutse diane turayahera kuyavugwa ku mugabane wa afurika umushikirizamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi karime kane ari mu rugendo muri somaliya itorokanizo ry'amakuru ryo muri sudani suna ryavuze ko karim sa karim karim kan hamwe num- n'izindi ntumwa bari kumwe bazoganira n'abategetsi bakuru b'ico gihugu bongere bagendere intara ya Darfur urwo rugendo rwa kane muri Sudani ruzobandanya gushika ku itariki ya mirongo ibiri na gatanu z'uku kwezi k'umunani ni mu gihe mu mwaka uheze yari yaragendeye Sudani mu biganiro yagize bijanye n'imitahe CPI yasohoreye abagirizwa ivyaha vyabaye mu bihumbi bibiri na gatatu mu ntara ya Darfur ku ntwaro ya Omar al-Bashir n'urugendo rwo ku nshuro ya gatatu rukozwe n'umushikirizamanza mukuru wa CPI muri Sudani kuva Omar al-Bashir akuwe ku butegetsi mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuva umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare muri Sudani Abdel Fattah al-Burhane afashe ubutegetsi Sudani iri mu mutekano muke iri mu butunzi aho ibitunzi bwasubiye inyuma hamwe n'injyane zishingiye ku moko ndetse harimwo n'intara ya Darfur Omar al-Bashir aracari ku rutonde rw'abarondegwa na CPI ku ruhara yagirizwa ko yagize mu ntambara yabaye mu ntara ya Darfur mu bihumbi bibiri na gatatu intambara hagati y'abaroberi bo mu bwoko bw'inkehwa hamwe na leta igizwe ahanini n'abarabu muri afurika kandi ni muri somaliya aho igipolisi cemeje ko ibikorwa vyo kubohoza ihoteri yitwa hayat iri ku mugwa mukuru mogadishu yari yatewe n'intagondwa za al qaida vyaheze abategetsi ba somaliya bavuga ko abaguye muri iyo hoteri bagera hafi kuri mirongo itatu umukuru w'igipolisi muri somaliya general abdi hassan hijar mu kiganiro yahaye amenshi makuru yavuze ko mu baguye muri ico gitero ca al qaida harimwo n'abasivile ndetse n'abajejwe umutekano kuri iyo hoteri nta gitigiri c'abagwanyi bahaguye catangajwe ihoteri yatewe iri mu micungararo y'ahari icicaro gikuru c'igisata kijejwe amaperereza afatiye ku bwicanyi n'ubugizi bwa nabi muri ico gihugu ca somaliya general abdi al, Has- al abdi hassan hajar yavuze ko ibikorwa byo kubohoza ihoteri yatewe na al qaida byamaze hafi amasaha mirongo itatu abatabawe bavanwa muri iyo hoteri bose ni ijana na batandatu mugwi w'intagondwa za al qaida witiriwe idini rya kisilamu ukaba ukorana na al shababu warigambye ico gitero uvuga ko wishe abantu mirongo itandatu na batatu ukomeretsa ijana n'indwi
Washington ijwi rya Amerika radiyo ry'amerika amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyabandaniriza muri afuganisitani abantu bashika kuri mirongo ibiri barapfuye amazu arenga ibihumbi bitatu nayo arasamburwa n'imyuzure y'imvura nyinshi yaguye mu ntara ya rogar mu buseruko bw'ico gihugu ca afuganisitani buramatari w'iyo ntara yavuze ejo ku munsi w'imana ko iyo mvura yisegenya yaguye ku munsi wa gatandatu mu bice bitari bike by'iyo ntara ahakomeretse n'abantu barenga mirongo itatu biyongereye kuri abo bishwe iyo mvura yarononye kandi isi ndimwa ingana n'amahegitari ibihumbi bitanu itwara n'ibirimwa kandi n'ibitungwa hafi ibihumbi bibiri vyarahahoneye umuvugizi wa leta muri afuganistani bilal karimi yasabye amakungu gufasha abanyafuganisitani muri ibyo bihe bigoye barimwo no gufasha imiryango yahahombeye ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura ibirere cyavuze ko hitezwe iyindi mvura y'isegenya nyinshi y'imvura mu ntara y'imyuzure mu ntara mirongo ibiri n'imwe zigize afuganisitani mu minsi iri imbere
Washington ijwi rya Amerika Amakuru kuri nikirere ya Irani abaperezida ba Leta Zunze za Amerika ubwongereza ubufaransa hamwe n'ubudagi baraganiriye ku kuntu bonagura ayo masezerano ya Irani ibiro vya perezida muri Amerika White House byavuze ko abategetsi baganiriye ku kurushiriza gufasha ibihugu bacuditse vyo mu karere ko mu buseruko bwo hagati baraganiriye kandi ku gukorera hamwe kugira bahagarike ibikorwa byo guhungabanya ako karere bavuga ko bikorwa n'igihugu ca Irani Perezidansi ya Amerika White House nta birenze ivyo yatanze kuri ivyo biganiro vyerekeye ako karere ko mu buseruko bwo hagati byabaye hagati ya perezida Joe Biden umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza Boris Johnson perezida w'ubufaransa Emmanuel Macron hamwe na chancelier w'ubudage Olaf Scholz ishirahamwe rya buraya na leta zumwe za Amerika mu ndwi iheze bavuze ko bariko barigira hamwe inyishu Irani yotanga kuco ubumwe bwa buraya bwise icifuzo ca nyuma ku kunagura ayo masezerano kunanirwa gushika ku mwumvikano bishobora kuba imbarutso y'intambara muri ako karere Ayisiraheli igabisha ko gutera Irani igabisha gutera Irani mu gihe ibiganiro byonanirwa guhagarika ico gihugu ca Irani gukora ibigwanisho vya nucleaire Irani yamye ihakana ko ifise umugambi wo gukora ivyo bigwanisho ariko kandi ikagabisha nayo ko izokwivuna igitero ico aricyo cose ca Israeli
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza. Haya n'ayandi nibutsa abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. nongere ndabashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ingingo zigize igice ca kabiri c'ano makuru mu burundi abakinyi b'umupira wa handball badashikana imyaka cumi n'umunani bari mu myiteguro yo kuzoja guserukira igihugu cabo mu nkino za afurika z'uyo mukino zizobera mu rwanda mu ntango y'ukwezi kuza kw'icenda imiteguro ikigenda neza hari udugihaze dukeya mugabo ibintu nyamukuru birahari turiko turitegura kugera kure hashobotse uyu ni floribert nimubona amenyereza abakinyi bazoserukira uburundi mu mahiganwa ya handball azobera i kigali mu rwanda mu kwezi kw'icenda muri make kandi mu burundi bamwe mu bafise amahinguriro bababaje n'uko leta ishima gushorera hanze bimwe mu bikoresho nabo bahingura kandi ibiciro vyabo biri hasi gusumba ivyo mu mahanga turabigaruka ko handi hato mu gihugu c'u rwanda leta nayo yizeza ko igiye gushiraho uburyo umunyagihugu azohora aronka icangombwa c'ubutaka atabanje kujuragirika mu buyobozi ano makuru yose turarambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu reka duhereye mu gihugu c'u Burundi aho bamwe mu bafise amahinguriro bababaje nuko leta ishima gushorera hanze bimwe mu bikoresho nabo bihingurira kandi ibiciro vyabo bemeza ko biri hasi gusumba ivyo mu mahanga basaba leta gufata iya mbere mu guteza imbere ibikorerwa mu gihugu reka ibindi kwino nkuru tubibaza umenyesha makuru wacu i Kigali mu Rwanda Thierry Ndayishimiye karire kinyana gunete ni umukenyezi arongoye ihinguriro ryitwa karire product risanzwe rihingura ibitegwa kama byo mu burundi birimo ibyo kunywa kurya kwisiga n'ibindi bikoreshwa mu gukora amasuku atandukanye ubumenyi bwo gutanguza iryo hinguriro akaba yaraburahuye mu gihugu ca canada nk'uko yabitangarije ijwi rya amerika yemeza ko ibyo bahingura biba bikoze mu co bita matiere premiere bisigura ko nta yandi maproduit baba bongeyemwo ku buryo biba bifise karite nziza ijana ku ijana ariko naho bimeze gutyo uyu mukenyezi avuga ko ibyo bahingura bizimba cyane kurenza ibiva hanze uku niko abisigura kandi twebwe dushaka amaproduit naturel amaproduit kama atarimo bya bindi by'ubumara by'amaproduit chimique by'amaproduit twe dukoresha ibintu bifite akamaro kaniniya ku magara y'abantu bisanzwe iyo tuba twahinguye ku bintu bivuye ino byategerezwa kuzimbuka urabye n'ibintu byavuye hanze ndivyo uwizeye eme nawe arongoye ihinguriro rikora ingwa rikazikwiragiza hirya no hino mu mashuri avuga ko ihinguriro ryabo ryashinzwe n'abari mu mugwi w'ugwaruka bashaka kwiteza imbere ndetse na leta ikaba yabashigikira gusa akavuga ko iyo babonye ibyo bakora bija kuvanwa mu bihugu byo hanze bibaca intege agasaba leta gufata iya mbere kugira uruhara mu guteza imbere abikorera na cane cane bafise amahinguriro mu gihugu uku niko abisigura kuri mikoro y'ijwi ry'amerika cyambere na mbere ni ugushikira na cyane twebwe urwaruka kuko twarashyize amashyirahamwe tworoherezwa mu bintu bitandukanye ikindi cya kabiri ni uko twumva kuri kundi ko dushikiwe iyo tubona amasoko y'ibintu dusanzwe dukora wasanga ibyo bintu bigurirwa hanze biratubabaza dukora ibintu dukora nk'ingwa amashyirahamwe cyangwa leta ikeneye kugura izo ngwa turyohera hakwizigura hanze abafise amahinguriro atandukanye mu burundi baganiriye n'ijwi ry'amerika bose bahuriza ku gusaba leta ko bokoroherezwa mu kugabanyirizwa amakori n'amatagisi na cane cane ku mamashini bavana hanze ndetse n'amakori batanga ku byo baba bakoze kuko aribyo bituma ibyo bakora bizimba kurusha ibivanwa hanze y'igihugu ibyo nabyo ngo bikaba bibatera igihombo aha kandi banasaba ko ikigo kijejwe iterambere mu burundi adb cokorana n'ikigo obr kugira ngo batakwe amafaranga y'umurengera na cane cane ko bamwe bamwe ariho baba banagishinga amashirahamwe yabo adebe iratworohereza kugira dushinge amahinguriro ama uca ukurikiranwa cyane n'ikigo obr umuntu aturihisha ikori abona ko amaprodui yose ameze icyo kimwe kosmetike yahinguwe ku matiere premiere yo mu burundi kandi ari sapos ari naturel si cyo kimwe na kosmetike yavuye hanze yakoreshejwe yakoreshejwe amapudro cyangwa ibintu chimique synthetique ibyo bivugwa n'abafise amahinguriro binemezwa n'abadandaza bato bato basanzwe barangura bakaja kudandariza mu mabutike yabo ko ibikorerwa mu gihugu basanga bizimvye erega ibintu byose bitandatu ngaho bujumbura byinshi biva hanze ibikorerwa ngaha nabo usanga aribyo bizwi gusa batemba kubira ngaho kuri ibi bibazo byose ikigo kijejwe iterambere mu burundi adebe ari naco gitanga imusha kuba bifuza gufungura amashirahamwe giherutse gutangaza ko kigiye guhagurukira igisata c'ubudandaji bwabo bw'imbere mu gihugu no hanze yaco mu gushikiriza leta ibikwiye guhinduka no gukuraho intambamyi zose zirangwa muri ico gisata hamwe no korohereza abanyamitahe kugira ngo igihugu c'uburundi gisubire cisununure mu kugira abanyamitahe benshi n'abadandaza bakomeye didasi ngendakumana arongoye ikigo adebe gufasha cyane gushyigikira abanyamitahe bisumbirije uko byahora gufasha neza leta y'u Burundi gutunganya neza ibisata biraba ibyerekeye abanyamitahe gushyikiriza ibyoza birahindagurika kugira ngo intambamyi zose zifatiye gushinga imitahe mu Burundi ziveho ico kigo adebe kinatangaza ko kigiye gutanga ubumenyi na cane cane ku bakenyezi n'ugwaruka mu kubereka ahakenewe gushorwamwo imitahe nk'uko bitegekanywa mu itegeko rigenga imitahe mu burundi adebe kandi ikaba yaramenyesheje ko amashirahamwe asaba ibyangombwa byo kwemererwa gukora muri uyu mwaka yagabanutse kuko yavuye ku bihumbi bitanu n'ijana n'atanu yategekanya guha akazi abashika ku bihumbi cumi n'icenda n'amajana atatu na mirongo itandatu na batandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ushira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'umwe ashika ku bihumbi bine n'amajana icenda na mirongo ibiri nane umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'umwe ushira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri nayo akaba ategekanya guha akazi abagera ku bihumbi cumi n'umunani n'amajana icenda na mirongo icenda na bane amashirahamwe amaze kuronswa impusha muri uyu mwaka ashika kuri mirongo itanu gusa akaba aguriyemwo ayajanye n'uburimyi n'ubworozi imigambi yo gutunganya ubutare n'agataka ndetse no gutwara abantu n'ibintu muri ayo ay'abarundi akaba angana na mirongo ine nane bihwanye n'umutahe uzokoreshwa ungana na mirongo umunani na rimwe n'ibice bibiri ku ijana ayo yose akaba ategekanya gukoresha amafaranga y'amarundi arenga imiliyaridi amajana atandatu na cumi na zitandatu no guha akazi abarenga ibihumbi bine nk'uko ikigo kijejwe iterambere mu burundi adebe kibitangaza thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali Thierry Ndayishimiye urakenuye mu gisata c'impunzi umutekano muke ubandanya kuvugwa mu misozi ya Rusenda uriko utuma zimwe mu mpunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo bava muri iyo kambi bakaja kurondera amatongo yo kurima mu nkambi ya Mulongwe mugenzi wacu Vedaste Ngabo hadufite ibindi kuri no nkuru izi mpunzi zivuga yuko ubuzima bugoranye bwo kuba mu nkambi ya Rusenda ndetse n'umutekano utari mwiza urangwa muri imwe mu mirima yazo aribyo bituma zijya mu nkambi ya Murongwe Diomede Fatabutunga yavuye mu nkambi ya Rusenda muri village ya mirongo itanu ajya gushakira imirimo y'ubuhinzi mu nkambi ya Murongwe intambamye nakunda guhura nazo iyo naduze mu misozi twarashobora guhura n'abajya abantu bavuga bakatwambura utwo twarimiyeyo narimye nk'agatomati kugira ndakimbure bikangora bavuga ati eh wagurishije wagurishije amafaranga aya none rero utegeza naho kugira iki kuduhereza amafaranga no kuyanyaga bakayanyaga yo nakoresheje nka ndayishimiye manuel ashimangira ko yavuye mu nkambi ya rusenda ajya kuba mu nkambi ya murongwe kuko ariho hari ubuzima bwiza ku bantu bakora imirimo y'ubuhinzi umuntu arima ari mu mutekano ntavuga ngo agiye kurimira kure y'isite arimira hagati nyine muri site canke hafi ibintu vyiwe akabisoroma rero n'akarusho kanini kuko umaze kurimira ahantu kure kugira urugendo rurerure usanga abantu bisoromye cyangwa ugakubitwa bakubita ikwayo mugabo aha muri site ya murongo kandi no gukota harazimbutse kuko mu rusenda ubu ikare yaho ikotwa nk'ibihumbi mirongo ibiri na bitanu mugabo aha muri site ya murongwe ni icumi cyangwa cumi na bitanu urumva hariho akarusho kanini ku bwa moyize niyo ngabo ufite farumasi mu nkambi ya murongwe agaragaza yuko gukorera imirimo y'ubuhinzi muri iyi nkambi birimo akarusho kurusha mu rusenda kurima mu rusenda nta matongo akiboneka yo kurima kandi ntihanimbuka cyo kimwe n'umurongo umurongo naho ni hanini haritaguje umuntu araronka ahantu ho kurima umuntu aronkana akorera uduporoje kananga tw'amatomati cyangwa ibitunguru cyangwa ibindi bitandukanye kandi ubironse birimbuka ni ukuvuga aracarisi imeze neza ifite akanovera keza kandi ni hanini haragutse usanga umuntu rero aronse utwo yimbura tuvuye mu ndimo bigatuma umuntu yiyungunganya paraporo yo mu rusenda tito nsengamungu ni umunyamabanga w'inkambi ya murongwe yemeza yuko umaze kwakira imiryango irenga ijana iganiye inkambi mu rwego rwo gushaka aho ihinga ugereranije kuraba ibitigiri byabo n'imiryango iri irenze gato y'imiryango ijana na mirongo ibiri nibo bari hino mbo icyabazanye nacyo ni kwa kundi nyine ko abarefije bavuga bati ntitworera amaboko reka tubandanye tujya hirya no hino kumera nk'abaronderera abana baronderera imiryango kuko na mwabujya ngaho iwacu hari akarusho ku bijyanye n'abantu bakoresha amaboko ku bijyanye n'uburimyi hino biroroshye cyane amakuru ava mu rusenda yemeza yuko mu cyumweru gishize ubuyobozi bwa gurupe mabarara noro bwasabye bamwe mu bagwanyi b'amayimayi kuvana ibirindiro byari hafi y'imirima kuko byabangamiraga n'impunzi z'abarundi inkambi ya murongo iri mu segiteri ya mutambara teritwari ya fizi yubatswe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi kuri ubu irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi bitandatu vedase ngabo ijwi rya amerika uvira ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya n'amakuru y'imikino na siporo ariko imbere yaho reka tuje mu rwanda aho leta y'ico gihugu ivuga ko mu minsi ya vuba hagiye gushirwaho uburyo umunyagihugu azohora aronka icangombwa c'ubutaka atabanje kujuragurikira mu buyobozi mugenzi wacu asumta kaboyi kigali mu rwanda yaduteguriye inkuru ikurikira minisitiri ufite ibidukikije mu nshingano ze yari yitabye inteko ishinga amategeko ngo asobanure ibibazo bigaragara muri serivisi z'ubutaka bimwe mu bibazo yagejejweho birimo ubutaka bushyirwa mu nyungu rusange ntibwandikwe kuri leta ibyemezo by'ubutaka bisohoka ntibihabwe ba nyirabyo n'itinda ry'imitangire ya serivisi z'ubutaka muri rusange minisitiri mujabamariya jeanne d'arc yasobanuye amavugururwa leta yatangiye azarangiza ibi bibazo ibindi birimo gukorwa hari gukorana n'irembo umuturage ajya azisabira azisabira bitabanje kunyura ku karere harimo gukorwa icyangombwa koranabuhanga ku buryo ingendo zo kujya gufata ibyangombwa gikozwe mu buryo bw'impapuro nazo zizavaho ahangaha abaturage bakaba bazashobora kujya babona icyangombwa cyabo ku irembo raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ku micungire y'ubutaka yasohotse umwaka ushize yagaragaje ko hari imanza magana ane makumyabiri na rumwe z'ubutaka leta yimuyeho abaturage ku nyungu rusange ariko ntibuyandikweho iyi raporo kandi yagaragaje ko kugeza ubu hari ibibanza bisaga miliyoni n'igice bidafite uwo byanditseho yongeraho ko hari ibyemezo by'ubutaka bigeze kuri miliyoni ebyiri bikibitse ku biro by'abayobozi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi bidahabwa bene byo iki kibazo cyanagarutsweho n'abaturage bavuganye n'ijwi rya amerika bagaragaza ko kuba badahabwa ibyangombwa ku mutungo wabo ari imbogamizi mwadusabira ibyangombwa nk'iby'abandi banyarwanda tukabibona inzara iraturya imva nta byangombwa by'ubutaka dufite rwose ni nabyo kintu dushaka kugira ngo tubikugezeho nabyo ubu ntitwasaba inguzanyo nk'abandi tufite ubukene nta butaka dufite duhinga ntababeshwaho no guhinga kuri ibi bibazo by'abadahabwa ibyangombwa by'ubutaka hiyongeraho n'icyo abaturage bakomeje kugaragaza ko imisoro bacibwa ku butaka bwabo ihabanye n'ubushobozi bafite muri iki gihe hari ibintu biba bibangamira nkatwe rubanda rugufi nk'ikibazo cyo gusorera amasambu ikibazo cyo gusorera amazu ariko nkatwe iwacu byaratubangamiye nubwo leta yo ibona ari bwo buryo ariko twebwe abaturage byaratubangamiye umuturage ntaho yikora afite ako kantu niko karimo inzu ntihari guhinga utuboga ntihari kugira ite noneho hazamo ya misoro ugasanga bibaye ibindi bindi ni nayo mpamvu usanga abantu benshi n'iyo misoro batagira batayitanga agategereza ati nzabo bazazi bahatware bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko babajije minisitiri mujawamariya amaherezo y'abaturage bananiwe kwishyura imisoro ku butaka batunze uyu ni depite wa nyirigira glorioza nk'umuturage mwaganira ati jye nagiye kubarisha bambwira ko ari miliyoni ati jye ndebye rero n'ubushobozi bwanyu mfite miliyoni sinanayibona nzabyihorera bimere gutyo ubwo nyine leta izabutwara cyangwa n'ipfire nyine abana basigaye bazirwariza cyangwa leta ibutware ariko ukumva n'umuturage yabikuganiriza ukumva nawe ntabwo uri bubone igisubizo uri bumuhe ubwo nyine miliyoni ayigejejemo akabona adashobora kubasha no kwishyura arabyihorera ese bizarangira biti ni byose kuko abaturage bavuga bati leta izagira ibyitwarire iki kibazo ndetse n'ibyo abaturage bibaza ku misoro yabananiye kwishyura minisitiri w'ibidukikije mu rwanda mujawamariya yabitanzeho ibisobanuro abo bo mu cyiciro cya kabiri batabimenye ariko imisoro ikaba imaze kuba myinshi hari abo njyanama zagiye zisonera ubu ngubu turanakangurira abadashobora kwishyura imisoro yagiye yagiye yiyongera kwandikira njyanama kugira ngo zibe zakwiga kesi bayi kesi zibe zasonera abo baturage iyo misoro cyane cyane ko hari aho usanga bamusoresheje umusoro w'ubutaka butuweho kandi nta bikorwa remezo birahagezwa nyuma y'ibisobanuro byatanzwe na minisitiri mujawamariya abadepite bagaragaje ko banyuzwe n'ibisobanuro bye asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abakunzi b'imikino na siporo akanya n'irwanyu turahera mu burundi no munsi aho abakinnyi badashikana imyaka cumi n'umunani bazoserukira igihugu cyabo mu nkino za afurika za handball zizobera mu rwanda mu ntango y'uku kwezi kuza barembeje imyiteguro umumenyereza w'abo bakinnyi yatangarije ijwi rya amerika ko imyiteguro iri kugenda neza mu mupira w'amaguru naho mu ihiganwa ry'uburundi ku ndwi igira kabiri umurwi wa bumamuru uzoserukira uburundi mu nkino za afurika umaze gutsinda inkino zose ibi byose turabaza mugenzi wacu Desire Hatungimana uwo mugwi wa Bumamuru wo mu ntara ya Cibitoke watanguye neza ihiganwa aho umaze gutsinda inkino zibiri umaze gukina Corona w'Imana ukaba watsinze Burundi Sport Dynamic ibitsindo bitatu kuri bibiri imbere y'abakunzi bawo ku kibuga cy'i Buganda Vivier Bahati amenyereza uwo mugwi aratubwira icyo bakesha iyo ntsinzi ni antrema twagize uravye ukuntu twateguye umugwi turiko turaza buhoro buhoro turabe ko tushika kure ico twifuza nuko tegura umugwi uzoba mwiza gusumba uko wari umeze saison passe rero kugira tubishikeko bisaba ko dukora twese icarimwe ndafise icizere yuko abakinyi bitavye ndafise icizere ko tuzobishikako umumenyereza wa burundi sport dynamique wewe amenyesha ko naho batsinzwe hari icizere umugwi wiwe umuha asaba abakunzi b'uwo mugwi kumuha umwanya je nibaza ko ekipe yanje itari mbi ahubwo nta panike je mfise n'abakinyi banje ico ngiye kugira nuko no bakora panike gusa mu mutwe ekipe ni nziza tugiye kugira gusa kuba kubashira mentale kugira ngo babone ko aya manota tutararonga tuzoyaronga n'imbere kuko si twe twenyene dutsindwe ngira ngo n'abandi bariko baratsinda uwo mugwi wa bumamuru niwe uzoserukira uburundi mu nkino za afurika z'imigwi yatwaye ibikombe iwabo bahatabona ko abakinyi afise bashobora kuzoshikana uwo mugwi kure turavye ukuntu bariko baraza biriko biragenda vyose vyose bizova kuri entraînement dukora dukoza neza mu kibuga vyose bizoshoboka rero bisaba ko dukora kuri twebwe twaremye ko tuzokora tuzokora nivyo bisaba ko abantu badushigikira turabe ko tuzoshika kure ico twifuza ni uko dushira bumamuru ahantu heza hashoboka mu zindi nkino zabaye magara young boys yatsinze top junior ibitsindo bitanu kuri kimwe egre noir itsinda olympic star igitsindo kimwe ku busa flambo du centre yatsinze interstar ibitsindo bibiri kuri kimwe vitaro yanganije na buja city kimwe ku kindi kayanza united yatsinze tigre noir ibitsindo bibiri ku busa nayo mesaje ngozi na rukinzo zaranganije ubusa ku bundi kuri no w'imana kandi mu rukino rwa beach soccer niho haba urukino rw'igikombe sumba vyose super coupe urwo rukino rwahuje reserite na muro iyo migwi ikaba yatandukanye inganya ibitsindo umunani ku bindi haciye hategwa za penaliti reserite binjiza umunani kuri ndwi za muro uwo mugwi wa reserite ubona gutahukana igikombe ca super coupe mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma umugwi wa reserite wari watsinze sagasable ibitsindo bine kuri kimwe nayo muro ikaba yaritsinze mikimba ibitsindo cumi na kimwe kuri bibiri guhera naho itariki mirongo itatu za kuno kwezi haratekanijwe inkino za afurika za handball zihuza abafise imyaka iri musi ya cumi n'umunani i kigali mu rwanda uburundi buri mu itsinda ririmwo misiri algeria madagascar n'u rwanda umumenyereza w'iyo mikangara y'uburundi floribert nimubona amenyesha ko iryo tsinda ritoroshe ariko akizeza abarundi ko bazogera kure hashoboka imiteguro ikigenda neza hari uduhihaze dukeya mugabo ibintu nyamukuru birahari two turitegura neza iminsi yose turimenyereza turuhuka rimwe mu ndwi turiko turitegura kugera kure hashobotse rero ntituje gutembera tuje dufise ihangiro ryo kugera kure kure hashobotse vyitezwe ko umugwi w'uburundi uzoshika i kigali igenekezo rya mirongo ibiri n'umunani za kuno kwezi desire hatungimana kigali ijwi rya amerika reka mugenzi wacu desire hatunga imana akoregwe mu ngata na jean claude munyandinda agiye kutubwira agezweho mu gisata ca siporo mu gihugu c'u rwanda mu mpera z'icyumweru gishize mu rwanda hatangiye shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere kuwa gatanu habaye imikino ine kuri stade kamarampaka i rusizi ikipe ya espoir fc yatsinze marine fc igitego kimwe ku busa sunrise yatsinze polisi fc igitego kimwe ku busa kuri stade golgota i nyagatare apr fc itsinda musanze fc ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade ya kigali nyamirambo mu mukino watangiye saa kumi n'ebyiri n'igice z'umugoroba mbere yaho nanone kuri stade ya kigali nyamirambo ikipe ya es kigali yatsinze etensere fc ibitego bibiri ku busa iyi ntsinzi ni intangiriro nziza kuri iyi kipe iterwa inkunga n'umujyi wa kigali ifite imigambi yo kuzagarukira kure hashoboka mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika ndetse ngo ikaba yanatwara igikombe cya shampiyona nk'uko bishimangirwa n'umuyobozi wa es kigali shema ngoga fabrice mu gihe gishize twagiye dutera imbere tukaviramo kuri mace nk'iya gatatu ariko uyu munsi aho byapfiraga twarahamenye turimo gushyiramo imbaraga kugira ngo tuzagere mu matsinda ndetse binadufashije tunarenzeho ikindi nshaka kuvuga ni uko shampiyona tuzayishyiramo imbaraga nyinshi byibuze bwa mbere tuzatware n'igikombe cya shampiyona kuwa gatandatu nabwo habaye imikino ine ikipe ya gorira fc yatsinze rwamagana fc igitego kimwe ku busa kuri stade y'ingoma kiyovu siporo itsinda bugesera fc ibitego bitatu kuri kimwe kuri stade y'ubugesera kuri stade ya kigali nyamirambo ikipe ya gasogi united yatsinze mukura victory siporo igitego kimwe ku busa mu mukino watangiye saa cyenda nyuma y'uwo mukino nanone kuri stade ya kigali nyamirambo ikipe ya rayon siporo yatsinze rutsiro fc ibitego bibiri kuri kimwe nyuma y'uyu munsi wa mbere wa shampiyona imikino igiye kuba ihagaze kugira ngo ikipe y'igihugu y'u rwanda ishobore kwitegura gukina na etiyopiya imikino ibiri yo gushakisha itike yo kwerekeza mu gikombe cya shan gihuza ibihugu bya afurika ku bakinnyi basanzwe bakina muri za shampiyona z'iwabo umutoza w'amavubi y'u rwanda umunya espagne carlos fela yahamagaje abakinnyi azifashisha amazina amwe n'amwe akaba yaratunguye benshi urugero ni uguhamagara myugariro wa rayon siporo abdul rwatubyaye umaze amezi umunani adakina kubera imvune na jacques tuyisengo wa as kigali watanze umusaruro nkene umwaka ushize ubwo yakiniraga APRFC mu bakinnyi batahamagawe kandi muri iyi minsi bagaragaza ko bahagaze neza twavuga Rashid Karisa wo muri AS Kigali na Felix Ndekwe wo muri Rayon Sport tunyarukiye mu mukino w'intoki wa handball ejo bundi kuwa gatandatu muri BK Arena i Remera hatangiye irushanwa rya shampiyona y'Afurika rihuza amakipe y'ibihugu y'abakinnyi batarengeje imyaka makumyabiri ku ikubitiro ikipe y'igihugu y'u Rwanda yinjiye nabi mu irushanwa kuko yakubiswe icyuhagiro n'ikipe y'igihugu ya Angola Angola yatsinze u Rwanda amanota mirongo ine n'atatu kuri makumyabiri mu mukino wo mu itsinda rya mbere ikipe y'u Rwanda irasubira mu kibuga uyu munsi kuwa mbere ikaza guhura n'ikipe y'igihugu ya Maroc guhera saa moya ku mugoroba muri shampiyona ya Afurika ya handball ku bakinnyi batarengeje imyaka makumyabiri amakipe icyenda niyo yari ategerejwe i Kigali ariko hashoboye kuboneka ibihugu umunani bigabanyije mu matsinda abiri buri tsinda rikagira amakipe ane mu itsinda rya mbere harimo u Rwanda Angola Maroc na Tunisia mu itsinda rya kabiri hakabamo Algeria Misiri Libya na Congo Brazzaville iri rushanwa rizarangira ku itariki makumyabiri n'umunani y'uku kwezi kwa munani nyuma yaryo nanone muri Kigali Arena i Remera hazahita hatangira irindi rushanwa rya shampiyona y'afurika muri handball ryo rikazahuza amakipe y'ibihugu y'abakinnyi batarengeje imyaka cumi n'umunani amakipe icyenda niyo azaseruka akaba agabanyije mu matsinda abiri itsinda rya mbere rizaba rigizwe n'amakipe ane ariyo uganda maroc libiya na congo brazzaville naho mu itsinda rya kabiri hakazaba harimo amakipe atanu ariyo u rwanda madagasikari misiri algeria n'uburundi yari claude munyandinda i kigali
inshuti mwari muduteze amatwi aha niho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro vyacu vya kino gitondo n'ibiganiro mwateguriwe mongera mushikirizwa na Joy Diane Ninahazwe nkabashimiye cyane mugenzi wanje Dieudonne Cubahiro yegeranije amajwi yose mwumvise ku izina rya bagenzi bacu tuna Dieudonne tubipfurije kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho utaha